chachu.
bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi ry'amerika haba uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva tankomazi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joy diane nininahazwe inama igira mirongo ibiri na gatandatu y'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icongereza shogam yashoje imirimo yayo uno munsi kuwa gatandatu The Commonwealth we need is on the front lines of global challenges, not on the periphery, watching events unfold.
uyu ni perezida w'u rwanda paul kagame hagiye gutwara umuryango wa commonwealth mu kiringo c'imyaka ibiri aha muri make avuga ko uwo muryango ukwiye guhagurukira ibibazo bihanze ibihugu bigize uwo muryango mu yagezeho ijya nino ku isi naho aha muri amerika ibisagara bitandukanye vyaraye bibereyemwo imyiyerekano y'abadashigikiye ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ivuga ko gukorora inda bitakiri mu burenganzira bugenwa n'ibwirizwa nshingiro mu y'intambara y'uburusiya na ukraine uburusiya bwatera rokete zirenga mirongo ine muri ukraine ano makuru yose tuyarambura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu reka amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahere kuyagezeho ijya nino ku isaha ibisagara bitandukanye hamwe leta zunze ubumwe za amerika vyaraye bibereyemwo imyerekano y'abanyagihugu badashigikiye ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ivuga ko gukorora inda bitakiri mu burenganzira bugenwa n'ibwirizwa nshingiro rya amerika hari haheze imyaka yababa mirongo itanu ibwirizwa nshingiro rya amerika rikingira uwipfuza gukuramwo inda ibisagara vyabereyemwo imyerekano ejo kwa gatanu birimwo umurwa mukuru wa amerika washington dc aho biyerekaniye ahakorera sentare nkuru y'igihugu i new york naho nyene bariyerekanye atlanta detroit los angeles n'ibindi bisagara vyitezwe ko imyerekano igiye kubandanya kandi mu buryo bukaze perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ari mu badashigikiye ingingo ya sentare nkuru y'igihugu yasavye abanyagihugu bakora imyerekano kuyikora mu mahoro atawe babangamiye yumvikanishije ko atahura agashavu k'abatandukanye ariko ibi bidasigura ko babwirizwa kwerekana agashavu biciye mu nguvu ubusesanguzi bw'igisata kijejwe ivy'umutekano wa amerika ijwi ry'amerika bufitiye kopi buvuga ko hari abahezanguni bashobora kwikika mu cuka catewe n'ingingo ya sentare nkuru y'igihugu bakagira nabi umuco umuce w'abantu batandukanye muri intambara ya ukraine n'uburusiya uburusiya bwagavye ibitero vy'ibisasu vya rokete mu bibanza bitandukanye vyo muri ukraine ni ibitero vyatumberejwe ahanini ahari ibirindiro vy'ingabo za ukraine ikimenyesha amakuru ca muri amerika the new york times canditse ko muri rusangi hatewe amarokete arenga mirongo ine ico kimenyesha amakuru cavuze ko rokete zatewe zazananye muri belarusi congera ko vyatewe habuze amasaha make cane kugira ngo perezida w'uburusiya vladimir putin ahure na mugenzi we wa belarusi uh, ivyononywe n'izo rokete ntibiramenyekana hagati aho ukraine ivuga ko uburusiya bwigaruriye ijana ku ijana igisagara ca liskanca kiri mu buseruko bwa ukraine uburusiya nabwo bukemeza ko muri ico gisagara bwahaboheye ingabo za ukraine zigera ku bihumbi bibiri intambwe uburusiya buteye mu kwigarurira ico gisagara ibuganisha bukebuke ku yindi ntambwe yo kwigarurira intara ya luhanska iri mu zo bwipfuza gufata ano makuru yose aba agezweho hirya no hino ku isi muhejeje kumva ku ijwi rya amerika n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu rwanda aho inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ziri mu muryango w'ibihugu bihurikiye ku rurimi rw'icongereza uno musi kuwa gatandatu yasozera imirimo yayo gusoza iyi nama byabanjirijwe n'umwiherero wakozwe n'abakuru b'ibihugu bitabiriye shogam iri kubera i kigali mu rwanda dutegura ino nkuru abategetsi bitabiriye iyi nama bari baciherereye mu makuru yacu yo mu gatondo turaza kubashikiriza ingingo zafatiwe mu mwiherero wabo irimwo ukumenya igihugu kizoberamwo shogam yo mu mwaka uza umunyeshamakuru wacu ariko asumta kabuyi ariko adukurikiranirana ku mwanya ku mwanya ivya shogam amaze kudutangariza ko igikomangoma c'ubwongereza charles ataje mu mwiherero kuko yaraye asubiye mu bwongereza inyuma y'iminsi ine yari amaze mu rwanda imbere y'uko yurira indege asubira mu gihugu ciwe ejo ku mugoroba yakiriye abakuru b'ibihugu na za guverinoma bari kigali muri shogam mu birori vyo kwivuna umusase vyari bifashe mu mugongo n'umwamikazi w'ubwongereza yari ahagarariye mu kurindira ko tumenya ibyavuye mu kanywababo k'abategetsi bari muri shogam i kigali mugenzi wacu asumta kaboyi atubwire ibyavugiwe mu birori vyo kugurura iyo nama ejo kwa gatanu igikomangoma sharire umunyamabanga mukuru wa commonwealth patrici scotland perezida paul kagame na minisitiri w'intebe boris johnson nibo bafashe amagambo atangiza iyi nama ku mugaragaro mu ijambo ryagejeje ku bitabiriye inama perezida paul kagame yashimiye umwamikazi w'ubwongereza uyobora umuryango wa commonwealth avuga avuga ko mu myaka amaze awuyobora wakomeje kwaguka yumvikanishije ko commonwealth ikenewe ari umuryango uhangana n'ibibazo isi ifite ku buryo byitabwaho aho kubirebesha ijisho gusa perezida kagame yavuze ko u rwanda ruhawe kuyobora commonwealth nyuma y'imyaka cumi n'itatu rumaze ruwinjiyemo ariko igihugu cyafashe indi sura today we are a nation transformed in heart
turi igihugu cyashegeshwe na jenoside ariko ubu cyarahindutse mu mitima mu bwenge no ku mubiri by'abaturage bacu n'urubyiruko ntabwo bazi amateka y'ibyabaye icyo dukora cyose harimo no kujya muri commonwealth mu bihumbi bibiri n'icyenda bishimangira ko abaturage bacu batasigaye inyuma umunyamabanga mukuru wa commonwealth patricia scotland yavuze ko icyerekezo cy'umwamikazi w'ubwongereza elizabeth wa kabiri uyobora uyu muryango ari uko abayobozi bawo bishakamo ibisubizo yashimangiye ko uyu muryango ushingiye ku gukorera hamwe aho nta jwi na rimwe ritambuka ritumviswe cyangwa umunyamuryango usigara inyuma minisitiri w'intebe w'ubwongereza boris johnson usoje manda ye nk'umuyobozi wa commonwealth aho yasimbuwe na perezida paul kagame yavuze ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyateye isi ibibazo bikomeye kimwe n'ibibazo biriho uyu munsi biterwa n'imihindagurikire y'ibihe yumvikanishije ko nta gihugu na kimwe cyakumva uburemere bw'ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere kurusha ibihugu byo muri uyu muryango wa commonwealth uyu muyobozi yumvikanye ashinja perezida w'uburusiya vladimir putin ko ari we nyirabayazana w'inzara arimo kuyogoza b'amikoro make muri ibi bihe
rumwe mu ngamba zirwanya buri kimwe twemera ni ibitero by'uburusiya kuri ikirere no kuba putine yarafunze ibyambu byakabaye bigeze ibiribwa ku baturage bakennye cyane ku isi kugeza uyu munsi hafi miliyoni makumyabiri n'eshanu z'amatoni y'ibigori n'ingano arunze mu bubiko hirya no hino muri ikirere yafashwe bugwate n'uburusiya ubwongereza bushyigikiye gahunda y'umuryango w'abibumbye yo gusohora ibyo biribwa muri ikirere ikiyongereyeho tuzashora agera kuri miliyoni magana atatu mirongo irindwi z'amapawundi mu kurwanya inzara ku isi muri uyu mwaka harimo miliyoni ijana na mirongo itatu agenewe pamu
leta y'uburusiya yakunze guhakana uruhare isi yatewe n'ibura ry'ibiribwa igashinja ibihugu by'iburengerazuba ko ibihano byabyo aribyo byateye kugabanuka kw'ibiribwa no kuzamuka kw'ibiciro igikomangoma cy'ubwongereza sharire wahagarariye umwamikazi elizabeth wa kabiri mu nama ya cogam ibera i kigali yashimiye perezida paul kagame n'abanyarwanda muri rusange kuba barihanganye bagakora ibishoboka byose mu kwitegura cogam mu bihe byari bigoye by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda igikomangoma Charles yasabye abayobozi bahuriye muri coga mu Kigali gutekereza no gushaka uburyo bwo kubaka intego ihuriweho igamije ineza kuri bose avuga ko umuryango Commonwealth bimaze imyaka mirongo irindwi wubaka ubucuti ukaba ngo uzakomeza kuba umuryango wigenga kandi ugizwe n'ibihugu byiyobora ariko ukaba uhujwe no gusangira ubunararibonye
mu gihe turimo gusohoka mu ngaruka z'icyorezo cyangije ubuzima bwa benshi mu gihe duhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe n'izimira ry'urusobe rw'ibinyabuzima zigeramiye ukubaho kwacu mu gihe kandi tubona ubuzima bugenda burimburwa n'ingufu z'ubushotoranyi zikomeza kwiyongera ubucuti nk'ubu burakenewe ubungubu kuruta ikindi gihe ndizera ko gukorera hamwe mu migambi yihutirwa bituganisha ku rugendo rwo kubaka ahazaza ha muntu harambye hateye imbere kandi haboneye prosperous and just.
inama ya cogamu yafunguwe ku mugaragaro kuri uyu wa gatanu yabanjirijwe n'uruhererekane rw'izindi nama zahuje abayobozi batandukanye bo mu bihugu mirongo itanu na bine bigize commonwealth ibihugu bigera kuri mirongo ine na kimwe nibyo byohereje muri iyi nama intumwa harimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera kuri mirongo itatu ndetse n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga biteganijwe ko iyi nama isoza imirimo yayo kuri uyu wa gatandatu ahateganijwe ikiganiro n'abanyamakuru bitandukanye n'uko iminsi ibanza byari byifashe ku munsi inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma kugenda mu mujyi wa kigali byagoranye cyane cyane mu bice byegereye aho inama yaberaga asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umurwi w'igihugu ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe mu mfunyapfunyo watangaje ko matohoza yawo wamenye ko hari abanyamahanga bagize uruhara mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri n'imbere yaho ndetse ko hari n'abandi bahasize ubuzima inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru umugwi severe ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uvuga ko abanyamahanga bagize uruhara mu bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri babwirizwa kurondegwa abakiriho bagakubitwa intahe mu gahanga Gab Pierre Claver Ndayicariye atwara uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura kuri uyu wa gatanu yatangaje ko uwo mugwi wakoze amatohoza ukaronka n'ibimenyetso ntabanduka byagiriza bamwe mu banyamahanga baturuka mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi ati mwatoye karangamuntu w'umunyekongo kandi n'abandi banyamahanga b'abakongomani baratoye impapuro zibaranga erega burya bwicanyi bwaje dufise abanyamahanga ba mu Burundi bafise uruhara mu bwicanyi bwabaye turabafise bagize uruhara mu bwicanyi no guhagarika abicwa umugwi severi ntiwatomoye neza amazina n'ibihugu abo banyamahanga bakomokamwo gusa ndayicariye arongoye severi yemeje ko bazoshirwa mu cegeranyo c'uwo mugwi kigahabwa leta y'u Burundi ndayicariye avuga ko abo banyamahanga bazorondegwa biciye mu migenderanire u Burundi bufitaniye n'ivyo bihugu niyo hageze kubwira igihugu a canke b canke c canke d bica mu nzego za leta bimwe bita inzego za diplomasi amazina ya mbere turayafise tuzobatondeka dukurikije ibihugu baturukamo muri ico kiganiro umugwi sever bashaka kwerekana ingene mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri n'imbere yaho gato ubutungane bwagira ikigongwe abatutsi benshi yamara bugacira urubanza rwo kwicwa abahutu batari bake sever ubona ko ari akarenganyo kari gafatiye ku bwoko uwo mugwi ushimangira kwica ari ikimenyetso cerekana ko ubwicanyi uwo mugwi wita ko ariho nyabwoko ryakorewe abahutu muri mirongo irindwi na kabiri bwari bwateguwe yamara no biruko ishami ryigenga rcp rihanira agateka kazina muntu ribona ko icyari gikwiye nyabuna ari ugushiraho sentari ridasanzwe iruhande ya severe kugira ngo abazokwagirwa n'ivyaha kanaka bahanwe ku mpande zose no mu bwoko bwose aha gervais nibigira icegea c'utwara rcp akaba n'uwacitse ku icumu mu bwicanyi bwahitanye abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu avuga ko uwo mugwi severe uhengamye uwo si umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu habaho ababikoze ababikorewe bakamenyekana hama kandi hakaba n'ubutungane bukawigenga hari abakeneye indishi z'akababaro canke abakenewe mu ndishi zindi abantu bacitse ku icumu abantu bose twifise bikomere ku mutima nta mahoro azosasagara neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba ubutungane bwo buzobyara amahoro amahoro arama raporo yashikirijwe n'uwo mugwi mu nama nshingamateka umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye ntayise yemeza ico caha bere ntiraheza amatohoza ntiraheza kumenya ukuri none tuzoza turafata akamanyu manyu mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka ca mugakorerako Emwe, tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere uraraba none igihugu cunguka iki oya kuri uyu wa gatanu urongoye umugwi sever yagize ico avuga kuri iyo ngingo ya perezida ndayishimiye ni uyu mukuru w'igihugu yadutumye bijya yavuze ntimuzomuvugire ibyo atavuze yavuze ati nihagera mu rwego rwa leta ishobora kwita guverinoma tuvugira icyo tubivuze ko yabisiguye neza avuga ati erega seberi ntizosomora raporo raporo uduce tuvuga buno nyine umugwi sever wahawe inshingano zo gutohoza ku bwicanyi bwose bwabaye mu burundi imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani icyo bikoze amashirahamwe menshi y'abatutsi barokotse intambara n'amagume nk'iyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu bawagiriza ko ushira imbere kurondera inyungu z'ubwoko bumwe bw'abahutu gusa pierre claver ni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye impunzi ziba mu ikambi ya mahama mu rwanda zashizwe mu muce witwa ubudehe zirenga ibihumbi bitanu ziriko zirarondererwa imirimo yo gukora kugira ngo zironke uko zibaho ibindi kuri ino nkuru tubibaza umumenyeshamakuru wacu i kigali mu rwanda thierrive ndayishimiye ikambi ya mahama ibarizwamo impunzi z'abarundi n'abanyekongo kuri ubu barenga ibihumbi mirongo itanu nk'uko ubushikiranganje bujejwe gutabara imbabare minema bwabitangarije ijwi ry'amerika mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe niho hcr hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa bafatanyije na minema bashize mu mice itatu impunzi ziba mu ikambi ya mahama yerekana uko barutana mu kwibeshaho umuce wa mbere urimwo abageze mu zabukuru imiryango irengeje abantu umunani abafise ubumuga indwara zidakira hamwe n'imiryango ihagarariwe n'abakenyezi umuco ugira kabiri nawo urimwo imiryango y'abafise amikoro make naho umuco wa gatatu urimwo abifise n'abashoboye gukora muri abo hakaba harimwo n'ugwaruka guhera ku myaka cumi n'umunani gushika kuri mirongo itatu n'itanu ijwi ry'amerika ubwo ryishikira muri iyo kambi ya mahama ryahasanze ugwaruka ruriko rurigishwa umwuga wo gushona bavuga ko ari amahirwe kuri bo kuko bizobafasha kwibeshaho mu gihe boba batakiri no mu ikambi gusa imbwe narabyifuzaga hashize igihe kinini tukiri no mu nkambi y'ibyumba nifuzaga kuba nakwiga ubudodozi ariko nkabura uburyo icyizere cyane cy'ubuzima ibikorwa byo kwigisha imyuga mu nkambi turabishima cyane kuko benshi muri twebwe ntabwo tuba dufite ubushobozi bwo kuriha amafaranga habasaba kugira ngo tube twobasha kubyiga habimana ernest umukozi akurikirana ibikorwa byo kwigisha ibijyanye n'imyuga mu kigo gifasha abana n'ugwaruka mezo shalom avuga ko intumbero nyamukuru ari uko bose bagira ubushobozi bwo kuronka ico bashoboye kwikorera iyo abahejeje kwiga benshi hari abafise amateriye yabo bagakora bakongera bagatanga akazi abandi bararose ubuzi butandukanye nk'abize gukinjika barose ubuzi butandukanye mu mahoteli kandi akomeye e, rero e, ivyo bica bibafasha e, kubaho e, no kwibeshaho ijwi ry'amerika ryanigereye aharangurirwa ibikorwa byo kurima igihingwa kizwi nka ciyasidi kuri ubu kiriko kirarimwa kuri hegitari zishika kuri mirongo ine n'imwe nizigiyimana jeriye umukozi wa mezo sharomu mu mugambi wo kurima ico gitegwa yabwiye ijwi ry'amerika ko abantu bagwiriyemwo abari muri uwo muco wa gatatu bamaze kuronka akazi dutangura twahaye akazi abantu bari hagati y'igihumbi na magana abiri n'ibihumbi magana atanu ni mu ntumbero y'uko kugira ngo abo bantu bari mu cyiciro cya gatatu baba ngaha mu nkambi bashobore kuronka ukuntu babaho kuko ayo mafaranga bakura ngaha tubahemba igihumbi na magana abiri mu bantu barima basanzwe tugahemba n'igihumbi n'amagana atanu abantu bo twita abatimurida umwe mu bakora muri uyu murima wa chiaside uba ukeneye kuvomerwa kenshi avuga ko impunzi n'ababa hanze yazo bashima ibyo bikorwa kuko buri kundwi batahukana amafaranga yo kwikenura numva ayo mafaranga bahembwe numva ko abafasha buri munsi ijwi ry'amerika yanagendeye bamwe mu rwaruka rwamaze guheza ibyigwa by'imyuga ubu basigaye bakora ukuri kwamye barasigura ubuzima babayemwo uyu munsi urumva bwa mbere twari abantu birirwa baziranga aha mu nkambi twirirwa ku marigara mu masoko ataco gukora dufite uburyo no kwiyogoshesha umushatsi twarinda kurindira itega ku igarama ikintu nshobora kwaka umubyeyi buri kimwe cyose ndakimenyera kubera uyu mwuga vuga neza andre ni umuyobozi w'ikambi ya mahama ahagarariye ubushikiranganji bujejwe kwitaho imbabare avuga ko bashima ibikorwa bigenda bikorwa n'imiryango ifasha impunzi kandi ko bazobandanya kurondera ubushobozi bwotuma impunzi zibasha kwifasha abari mu myuga nibarangiza bazajya gushaka akazi turi gukorana na GIZ kugira ngo ibahuze na ba rwiyemezamirimo bazabashe kubona akazi ubwo twatangiraga kugira ibyiciro bidafashwa kubona amafaranga yo guhaha izo sharumirimo badufashije cyane kuko umubare munini yawuhaye akazi bagakora bahembwa uh, impunzi zacu rero nazo zatangiriye kuri zeru kandi urabona hari abamaze kugera ku bikorwa uh, bifatika inshingano zacu rero nka leta ni ugukora ubuvugizi tukareba ko bose bajya mu rugendo kimwe n'abari bo kwiteza imbere bakagira ibyo bakora tuzahasaba abaterankunga batandukanye kudufasha gushika ubu mu ikambi ya mahama haratangirwa inyigisho z'imyuga yo gushona ibintu bitandukanye birimo impuzu n'ibirato abandi bifuza kwiga iyindi myuga isanzwe irangurirwa mu rwanda barungikwa hanze y'ikambi mu bice bitandukanye bakaja kwiga babifashijwemo n'ikigomezo sharom muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ibiri ico kigomezo sharom gitangaza ko abarenga amajana atatu na mirongo ine n'indwi barungitswe kwiga imyuga hanze y'ikambi abarenga amajana atandatu nabo bakaba bamaze kurangiza ibyigwa ubushikiranganji bujejwe gutabara imbabare minema bwatangarije ijwi ry'amerika ko impunzi zibarizwa mu muco wa gatatu zababa ibihumbi bitandatu ku babarizwa muri iyo kambi ya mahama twabibutsa ko hashize hafi indwi imwe isi ihimbaje umunsi wahariwe impunzi n'abakuwe mu byabo thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali ibiganiro byacu duce tubibandaniriza ku gakino kombo tagisi
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo tagisi tagisi ya grand lac
ariko mana yanyegeje ibintu ndabikira none bo nta bana bagira ngo bumve ingene inzara ijyana
madamu ihangane rwose ariko se ko wimyoza ntugire n'ikintu uvuga ubundi byagenze gute none wowe birakuraba ushaka niterere hejuru ntangure kuririmba no gutamba kandi bambujije kujabukana ibidandazwa byanje nari ngiye kudandaza ibugu nta mudandaza n'umwe w'umunyamahanga bariko baremerera kujabuka umupaka ngo winjire ibugu nta n'umwe none gamana yanje nk'ubu tuzobaho gute abana banje mana yanje bagiye kwicwa n'inzara namwe abacuruzi usa nuko bimeze kandi uzi ko nanjye nigisha imibare hari ibugo ariko bibaye ngombwa ko nanjye nkata nkasubira mu rugo
none kamana yanjye kubera iki bariko badushira muri ivyo bintu byabo bya politiki ko atari twebwe turiko duteza umutekano muke ngahe wabo kubera iki babidushiramwo ihangane mbada ihangane rwose aho guceceka ariko ntabwo ureba ko turi kumwe na mushoferi wabo koko kuvuga make
nilishawasikia hmm? kwanza mi nasikia fiere sana ya vrema ya watu wa huku kwetu vrema saluti nawapatia saluti balifaa bien sana kabisa kuwarudisha uranzi huyu mshoferi yubahuka
kweli sasa mm. haiko nyewe waetranger njo mnakia kuku kwetu mnakia mnaletea warebele bitu maarme na vingine mnakia letea sekurite kuku kwetu nani mwenye awajua uvuze ngo iki shofe ushanisikia
shofe shofe hagarara hagarara mvemwo po imana ishimwe ahubwo ko naringeze aho aho mviramo ni ukuri sinagushobora kubandanya n'uyu muntu sindabona umuntu w'ikijuju apfa kuvuga ibyo yumvise byose bimuciye mu mutwe tushabajua tushabajua shofe birababaje kuba ku myaka yawe ungana gutyo ukiri mutoya ukaba ufite imyumvire ipfuye ku banyamahanga uvuga ko aribo bateza umutekano muke mu gihugu cyanyu ahubwo sohoka sohoka uze unyugurure muri kaponi ikuriremo ibintu byanjye nyaruka reka nanjye nza tujyane ntabwo ino modoka ishobora kwigumamo shofe shofe ingunyugururire iyi kapo nikuriremo ibintu byanjye ingana ndaba nk'agahaba yakubwiye ngo kuramo ibintu bye iyi modoka yawe ntabwo dushaka kwisubiramo banduku malembe papa malembe nishasikia kusumbwasumbwa mutu munaza ibintu kuramo nyine eba mbone kwanza kibofu gani kiko kilo hivi basi sinjoo nilikuwa nasema hey, mama e sinjoo hivi kuko magrenade manini marapiji eh, bandu kutosilie ukia mtusaidie sinjoo nilikuwa nasema hivi baba nchi yetu yone huruma eh, inakuwa sa majifu juu yako polisi jamani munisaidie banduku mutusaidie tunakufa tunaishi huku eh, tunaisha banduku polisi hey zambe mungu enda vingira bisanzaje yo ndabira none nk'umujeni usubira kubidandaza he ninde azosubira kubingurira kandi byakora ntureba kumbe ni mavoka mama mienda kuzie mfuko wako yote kumbe nilikuwa nishakumbuka avoka munguri ngo kuzigura zose eh ubu ntizikibaye grenade Ma, madame munisame vraiment sijue kama niseme nini shefe ubu noneho ubonye ko n'abacuruzi b'abanyamahanga bafite akamaro iwanyu bugo vrema sijue kama mtanisamea eh? munisaidie vrema minjo nilibasema vrema nilibapana pale kudwani eh? ndiyo nilibapana kisha wakakatala mwingie vrema sijue kama nilikuwa nishakuwa nini mukichwa munisamee uratahura neza uburemere bw'ivyo bintu wakoze ukabashyira abantu ngo nibo binjiza ibigwanisho iwanyu bugo ariko shofe ugatinyuka kubeshyera umuntu ikintu cyanamucisha umutwe vrema munisamee okay turudie basi pale kudwani kweli ndawambia kama minjo nilishidanganya kweli batafika banabapitisha monsieur mi nabalomba munisamee
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
akabino ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ni nahazwe nabategure nongera ndabashikiriza amakuru yo kuri uno mugoroba n'amakuru yegeranijwe na mugenzi wacu nadia taha twese ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose ahanje turaza kuba turi kumwe mu yandi makuru yo mu gitondo mu kurindira mubandanye kugira ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye z'abakozi b'akarorero batanga amakuru